ఇది నిజ్ de América. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki umunani z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje fidel niyongabo twamwanse habe namba ni abanzaze atwumvirize tumubwire ibibazo dufise hanyuma twumve ingene yadukorera umuti uwo ni icegera c'umukuru w'umugambwe sahwanya frodebu frederic bamvuga inyumvira avuga ku vy'uko abatavuga rumwe na leta mu burundi ata kinini biteze ku mabanga y'umuhuza mu bibazo vy'uburundi ya perezida yoweri museveni aherutse kugenwa n'abakuru b'ibihugu vyo mu karere ko muri afurika mu buseruko iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigarukako mu kanya nyamara reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloyisi bigirimana waramutse neza aloyisi mwaramutse fidele amakuru tuyahere muri irani umwe mu bari mu ntumwa muri bya biganiro biriko bibera iviyene ku kibazo cy'ibigwanisho uruhonyanganda yavuze ko ibiganiro na irani vyigijwe inyuma ngo ariko bubaye bwa nyuma iyo ntumwa yabwiye abamenyeshamakuru kuri wa kabiri ko bigoye kubona igituma n'ingene twoha umwanya urengeye ivyo biganiro kubwiwe ngo bafata kimwe muri bibiri ibiganiro biragira ico bishitseko mu masaha mirongo ine n'umunani twihaye canke nta kivamwo inyuma yaho itariki ya mirongo itatu y'ukwezi kwa gatandatu bari bihaye ko boba barangije ivyo biganiro ishikiye ataco barashikako irani n'ibihugu bitandatu bitunze ku isi byiyongeye umwanya gushika ku munsi wa gatanu uza ariko naho biruko intumwa za irani muri ivyo biganiro zivuga ko atamatariki ntabanduka akwiye gushigwako mu gihe Marie Harf umuvugizi w'intumwa zaserukiye leta zunze ubumwe za Amerika yavuze ko Amerika itewe umutima uhagaze n'ukuntu ibiganiro bisa nuko atacu bishikako mu gihe Amerika ubwongereza ubushinwa ubufaransa ubudagi uburusiya bogira ico bashitseko hamwe na Irani umugambi wa Irani wo gukora ibigwanisho uruhonyanganda wo burizwamwo ngo ibihano byasinzikaje ubutunzi bwa irani byotezugwa ndetse bikanakugwa ko ariko irani iracahangayikishijwe n'ukuntu isabwa kureka abahinga b'ivyo bihugu kuja gutohoza ibibanza vya gisirikare vyikekwa guhingurirwamwo ivyo bigwanisho irani kandi isaba ko oni yokuraho ibihano yafatiye ico gihugu byo kugura ibigwanisho mu biro vya perezida obama bashikirije kuri wa kabiri ko hakiri ivyo batarumvikana ko john kerry sekreteri wa leta zunze ubumwe za amerika yavuze ko muri indwi ko impande zose bitaragaragara ko hari ico zihurije ko ati reka turindire turabe mu gihe hogira igishitswe ko kongrese ya amerika izohabwa iminsi mirongo itatu yo guca iryo nino irya nino ayo masezerano mu nyuma ice itora itegeko ryo gukuraho ibihano iyo kongrese nyene yafatiye irani mu gihugu cy'ubugiriki ubugiriki busa nuko bufise amahirwe ya nyuma yo kugira ico buhinduye mu by'ubutunzi imbere y'inama y'ibihugu mirongo ibiri n'umunani vya buraya bikoresha ifaranga ero iba kuri uyu wa munguza minisitiri wa mbere w'ubutaliyano mateo renzi yabwiye abamenyeshamakuru kuri wa kabiri ko iyo nama izoba ihambaye ko ubugiriki aribwo burindiriwe ko inyishu iyo nama yo kuwimana ikazobera muri icyo gihugu nyine cy'ubugiriki mu nama yabereye mu birigi kuri wa kabiri ibihugu byose byayitabye byarashavujwe n'ibyo minisitiri wa mbere w'ubugiriki alexis Tsiprasi yashikirije aho yavuze ko icyo gihugu cyakoze akigoro mu byo cyasabwe gukora ariko ibyo bihugu bibabazwa n'uko atagwandiko rubimenyesha yerekanye perezida dalia gribauskati wa lituania we avuga ati uno munsi baradusezeranira ibintu ejo bakongera bagasezerana ibintu kubwiwe ngo ubugiriki bwama bushira byose ejo haza perezida obama yavuganye na minisitiri wa mbere w'ubugiriki kuri wa kabiri kuri telefone avuga ko yizera ko ari inyungu ku bubirigi n'abo bi- be- n'abo buheraniye kugira icyo bashyitse ko bumvikanye mu gihe iyo nama yi- yimirije ataciye ushiga ko igihugu cy'ububiri- cy'ubugiriki kizoca gikurwa mu bihugu bikoresha ifaranga rya ero gice gisubira ku ifaranga ryaco cahorana iryo naryo ibihugu bimwe birashobora kuryanka ko rikoreshwa iwabo mu ntumbero yo gukomeza ubucuti hagati na leta zunze ubumwe za amerika na vietnam perezida obama yakiriye mu biro vyiwe kuri uyu wa kabiri umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'abakominisitiri wo muri vietnam uwo mutegetsi azwi ku izina rya nguyen phu trong agize urwo rugendo inyuma y'aho ahimbaje imyaka mirongo ine haheze intambara yo muri vietnam mwomenya ko haheze imyaka mirongo ibiri ibyo bihugu byunze ubucuti kandi bikaba bya- byagumanye imigenderanire myiza perezida obama aranezerezwa no kuganira ku nzira zotuma imigenderanire ikomera kandi ikabanda- akabandanya avuga ko ari akaryo ku kuganira ku bindi bibazo harimwo iby'agateka ka zina muntu no kugira imigenderanire mu bya gisirikare ariko naho bimeze uko abaharanira agateka ka zina muntu bariyamiriza urwo rugendo rw'uwo mutegetsi
urakoze aloyise ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere mu burundi umugwi ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu seni waratangaje ejo ku munsi wa kabiri byavuye mu matora y'abashingamateka n'abajenama bo mu makomine umugambwe sendede fdd uri ku butegetsi uza ku isonga ugakurikirwa n'urunani amizero y'abarundi hanyuma iprona aho ni mu gihe urunani amizero y'abarundi rwari rwatangaje ko rutaja mu matora kandi ko n'ibizova mu matora bitaruraba ni inkuru yakurikiranywe na tabita mukamusoni ku rwego rw'igihugu umugambwe sende dvdd waronse amajwi angana na mirongo itandatu n'ibice mirongo ibiri n'umunani ku ijana ukurikirwa n'urunani amizero y'abarundi rufite amajwi angana na cumi na rimwe n'ibice cumi na bitandatu ku ijana hanyuma umugambwe iprona ufise amajwi abiri n'ibice mirongo ine n'icyenda ku ijana mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi kugira umugambwe uronke umushingamateka utegerezwa kuba waronse amajwi angana canke ari hejuru y'ibice bibiri ku ijana ku rwego rw'igihugu mu bahiganywe cumi na babiri habonetse ko abo batatu aribo bashikana amajwi abiri ku ijana umugambwe CNDD-FDD ufise intebe mirongo indwi n'indwi urunani abigenga amizero y'abarundi intebe mirongo ibiri n'imwe mu nama nshingamateka ipona nayo intebe zibiri kubera ingingo y'ijana na mirongo itandatu na kane y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ivuga ko hategerezwa gutorwa abashingamateka ijana muri bo abahutu mirongo itandatu ku ijana abatutsi mirongo ine ku ijana abakenyezi mirongo itatu ku ijana hagaca hongerwa ko abatwa batatu bakoresheje bimwe vyo gukwegera ko bita cooptation mu gifaransa vyabonetse ko mu bashingamateka ijana harimwo abahutu mirongo indwi ku ijana n'abatutsi mirongo itatu ku ijana abagore mirongo ibiri na batanu ku ijana aho ni mu gihe abagore bategerezwa kuba mirongo itatu ku ijana umugwiseni waciye utangaza ko baca bakwegera ko kugira haboneke ibitigiri bikwiye inama nshingamateka izocigigwa n'abashingamateka ijana na mirongo ibiri n'umwe bivuga ko hazokongerwa ko abagore cumi n'umunani muri bo abatutsikazi cumi na batanu n'abahutukazi batatu bace bongera ko n'abatwa batatu mu gihe hari imigambwe yari yemeye kuja mu matora nka FNL yo kwa Jacques Bigirimana n'urunani Kopa byabonetse ko abo baronse amajwi ari hasi ya bibiri ku ijana FNL ifise ijwi rimwe n'ibice mirongo ibiri na bine ku ijana Kopa nayo ubusa n'ibice mirongo itatu na rimwe ku ijana aho ni mu gihe hari abandi bari bavuze ko bataja mu matora kandi n'ibizova mu matora ngo batazovyemera ariko batowe abo ni nkuru na namizero y'abarundi rufise cumi na kimwe n'ibice bitandatu ku ijana Frode Bunyakuri ifise eh, inota rimwe n'ibice mirongo icenda na bitatu ku ijana Adesei Kibiri ikagira inota rimwe n'ibice mirongo ine n'icenda ku ijana mu gihe abo bari banse kuja mu matora bokwanka ibibanza baronse intebe zabo ngo zizoca zihabwa abemeye kuja mu higanwa nk'uko Petero Claver Ndayicariye arongoye umugwi seni ku rwego rw'igihugu abitumenyesha inama yo mu kayanza cane cane n'ibwirizwa rigenga amatora rishasha ryashizwe ko igikumu mu kwezi kwa gatandatu ni ukuvuga ruheshi umwaka uheze ico kibazo cararonse inyishu uronse ibibanza ntuvyicaremwo waba umugambwe waba urunani waba uwigenga ivyo bibanza bica bihabwa abasigaye mw'ihiganwa kandi babibaha bakurikije ibibanza ba ribaronse mu gifaransa bavuga ngo au prorata des sièges obtenus ico kibazo rero ntici- nti- ntikikiriho ndayicariye avuga ko abo bashikirije ko bavuye mu matora babicishije mu nzira iciye kubiri n'amategeko iyo uvuye mu ihiganwa ubimenyesha mu nyandiko zikurikije amategeko ni ukuvuga ko ujya uzanye amadosiye uzana amadosiye tukavuga tutarayakiriye tukaguha n'agapapuro kerekana ko washikanye amadosiye ukuye amadosiye mu ihiganwa wandika ikete ugasohora amadosiye y'abahiganwa ukabitwandikira tukagusubiza ayo madosiye ivyo urongoye umugwiseni naho abivuga gutyo abanyepolitike bavuze ko batemera ayo matora ntibahengeshanya kuvuga yuko batazokwemera ivyavuye mu matora mugabo gushika kuri uno munota ntituramenya aho bahagaze inyuma yaho bitangarijwe ko urunani amizero y'abarundi rufise intebe zigera kuri mirongo ibiri n'imwe mu nama nshingamateka zishobora no kongerezwa mu gihe bokongera ko nk'uko vyabonetse ko hariho ukutangana hagati y'abahutu n'abatutsi nk'uko bitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro i bujumbura tabita mukamusoni ijwi rya amerika
mu gihe abakuru b'ibihugu byo mu karere ko muri afurika mu buseruko baherutse kugena perezida w'igihugu cya uganda yoweri museveni kuba umuhuza mu bibazo vya politike biri mu burundi abatavuga rumwe na leta bavuga ko ata kintu kinini bamwiteze ko mugenzi wacu alphonse ndayikengurukiye yavuganye n'icegera c'umukuru w'umugambwe sawanya frodebu frederic bamvuga inyumvira ikibazo gihari ni uko umukuru w'igihugu cya uganda amaze kugira imyaka myinshi atwara uganda turimo turavuga rero ikibazo cy'ingene eh, uburundi bumaze butwarwa n'umuntu umwe turimo turavuga tuti mbe none ikibazo yoshobora kugica hirya no hino akagitorera umuti turimo turavuga umuntu amaze imyaka cumi atwara uburundi twamwanse habe namba nabanzaze atwumvirize tumubwire ibibazo dufise hanyuma twumve ingene yadutorera umuti Ze ntimwoba mufise amakenga cyane cyane ajanye nuko aba president baka karere turimwo ataco bavuze muri ya nama barimo kuwa mbere yerekeye eh, icambere coco n'aya matora yabaye y'abashi- y'aba- y'abajenama b'amakomine n'abashinga amateka hanyuma ata nico bavuze kuri manda ya gatatu ya perezida nkuru nziza twaratangaye ingene twebwe twasivye amatora eh, kubera impamvu twashikirije twari twavuze tuti turavye ikiringo ibihe turimwo umutekano muke abantu bacu bahunze kandi aribo bodutoye kuko barya bahunze n'abodutoye hanyuma tukaraba ibigwanisho binyagara mu gihugu kandi ibimenyetso by'uko ibigwanisho bihari biraboneka ko byirirwa biri inkumbi hanyuma tukavuga tuti abantu bakeneye kwitoza bari hanze eh, ni benshi Eh, sosiyete sivile yahunze i burundi ni abantu ni benshi hanyuma tukavuga tuti mbega iyi radiyo yo yo imwe ari ikora mu gihugu eh, yabwirizwa kuba isahirizwa n'izindi zitavuga rumwe n'iya leta baturiye zaturiwe na leta abandi bazituriye rero tukavuga tuti none reka bibanze byose bije mu buryo hanyuma rero tugende muri ayo matora twese umutima uri mu nda twebwe se umuhuza twanse mugo tubona ko ibyo ariko baravuga ntibishoboka kira noneho turavye iryo tangazo je narisomye neza ndasubiramwo ndarisoma nasanze mwiki uretse kunguruza ayo matora mu minsi cumi n'itanu tukavuga ko ata kintu kiba kiraho mu minsi cumi n'itanu ivyo kandi n'ibyo ndavyemeza ibibazo ni byinshi ntibishobora kuba byateruwe umuti mu minsi cumi n'itanu ku bari ukubesha abantu icya kabiri cyavuzwe bavuga ngo habe leta uwotinda wese ngo acashinga leta ngo irimwo bose ngo irimwo ngo n'abagiye mu matora n'abatagiye mu matora mugabo ugasanga barahushanye baca bavuga ngo yamara ngo ubudo uwo muntu azotwara iyo leta ngo ntazahirahire ngo ahindure ibwirizwa nshingiro n'amasezerano yarusha ibyo bigaca bihushana kuko urabye ingene ibwirizwa nshingiro ryubatse ntushobora gushiramwo abandi bantu muri leta udaciye kubiri n'ingene ibwirizwa nshingiro ryubatse uwo munsi byose byerekana ko ibyo biyumvira ni ibyo mu mutwe biri kure ibiri si ibintu by'ukuri bifatiye ku bintu byo aracyo gituma tubabwira tuti mbega abo bantu ntibarushe barushe kuko baduha inyishu zidafatiye ku bintu byo
bungu iyo nkuru ngiye ntayo narinzi n'ukuri hariho umuntu yubatse gukora reka nikubitira icupa bwa bundi jyewe ndicara umuntu basi Ehe. hagiye abagenda arishima ngo ntitutse ibyiwe jembe ntadosa no kwicara iruhande mu kabari ashi karaje mwishwanje eh, mbega burya wari kuvuga ruvuto uwagira mvuganda sha we ninde yakubwiye ko ruvuto yagirizwa arya abantu
hajyagirizwa nyine hewe we wabaguhaye amakuru barakubeshe mwishwanje
urarukangamiye basha naje nawe mwosomya uragasoma nturi wabugeserawe ahurubahuka kujaho abantu babona n'ibyo nabonye bakwanditse ko kuri facebook ntajya sina umuntu none kabundi urimbwa gushika hariya hose rero uzi ko abantu b'ubu babaye nabi kora ngaho wabugeserawe muhure ngaha kubera ko ibiba byanditse kuri wewe gusa ntibabyandike kubibwa se ukomoka mwishwa utindi mbega muhungu urimbwa nyine urazi ko nugura ayo marimbo nkumva ko nibyo bakwanditse ko byose ari ibyo irenda kwesa erega bwa bundi kiri warakivura ura maringa avuga bungo nta soni rero uhanye zikagusambure mbega ibyo ubonye byanditse kuri interinete byose uca wibaza ngo ni ibyo none si byo yego ujya yabyanditse n'umuntu nkawe ashobora kuba yifitiye izindi ntumbero ziwe wowe utazi ibyo Yee. aha jewe nosimbira kuri facebook nkandika ko izi nzoga zose ziri ku meza ariwe wazinyoye icyo kwemeza ko ntakubeshiye n'igiki kandi nani n'amacupa menshi twayasanze ngaha ku meza Eh, abakoresha imbuga ngurukanabumenyi mwese mwari mukwiye kuvuga ibyo mwatohoje ntimuzihindure ingurukanabihuha
ako ni akamo mutewe na sitidiyo ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi tuve mu burundi tuje mu rwanda aho ubushakashatsi bwashyizwe ahagaragara ejo kuwa kabiri bwerekana ko ndwi n'ibice bibiri ku ijana by'abantu bahabwa amadeni mu nzego z'amafaranga badashobora kuyishyura amategeko agenga ubucuruzi mu rwanda arazitira izo nzego ntizibashe gukurikirana uwazambuye nibyo asumta kaboyi adushikiriza miliyari zirenga icumi nizo zambuwe ibigo by'imari iciriritse nyuma y'aho abahawe inguzanyo n'ibyo bigo bananiwe kwishyura cyangwa bakabyanga ku bushake bwabo mu mpamvu zagaragajwe n'abashakashatsi zituma abahawe inguzanyo batishyura inkiko z'ubucuruzi zitari hose mu gihugu ziba imbogamizi zituma bambuwe badakurikiranwa madamu sipesiyoza y'inkamiye ni umwe mu bakoze ubushakashatsi Eh, inkiko zikemura imanza z'inguzanyo ni inkiko enye gusa eh, inkiko z'ubucuruzi urukiko rw'ubujurire narwo ruri i kigali amafaranga yo gutanga igarama ni ibihumbi mirongo itanu urimo urajya kurega umuntu wakwambuye ibihumbi ijana igarama uratanga mirongo itanu mu nkiko zu- zu- zu- z'ubucuruzi zisanzwe eh, ukagomba no gutanga niba ujurira ugatanga ibihumbi mirongo irindwi na bitanu mu rukiko rw'ubujurire Eh, amafaranga y'abavoka rero yo yarazamuwe bikomeye eh, ibihumbi magana atanu Ubu bazura burana ibihumbi magana atatu baragusaba amafaranga y'abavoka ibihumbi magana atanu niba urubanza runakunze rugaso- rugakorwa eh, bawisiye nabo barishyuza andi mafaranga abakoze ubushakashatsi avuga ko ubushake buke buza mu by'ibanze bituma abaturage batishyura cyane cyane ko abenshi bazi ko kubarega bigoranye ubukene nabwo busobanurwa n'abaturage mu mpamvu ya mbere ituma bananirwa kwishyura inguzanyo baba barahawe aba baturage nabo mu murenge wa kanombe mu karere ka kicukiro uragenda bakakubaza u- u- u- bakakubwira ngo tegereza ugasanga nimba ari umushinga wari wapanze runaka ntugikunze turi guhomba amafaranga yarabuze ubu turi gucuruza duhomba ntabwo amafaranga akiri kuboneka mu bucuruzi cyane harimo abayaguza bakayabura burundu twe nicyo kibazo tugira nyine kugira ngo uko ushobora guhura na polisi zikabikwaka ugataha ukabura n'igishoro ugasanga uhemukiye ugasanga bibaye ikibazo urabona nk'ubu hari abantu benshi bajya kuguza amafaranga ngo bashyire mu buhinzi ukabona igihe cy'imvura kibaye nabi Bya- izuba rikava bya bintu yashoye muri bwa buhinzi yizeye ko bizunguka nk'inyanya urugero yizeye ko azazishora ku isoko agasubira inyuma akishyura sako zigahomba kubera izuba zigapfa bikaba ngombwa ko ayabura nta handi hantu abifite ayakura bikaba ngombwa ko yambura se umuyobozi w'ishyirahamwe ry'ibigo by'imari iciriritse mu rwanda bwana rwema peter avuga ko ugereranije u rwanda n'ibindi bihugu rurimo bya afurika y'iburasirazuba usanga u rwanda rugerageza kugira umubare muto w'abambura ibigo by'imari ntabwo byacitse kuko ah, urebye mu rwanda tugeze hafi kuri karindwi n'ibice eh, bibiri ariko urebye muri rusange eh, mu- aho duherereye muri east africa usanga ah, u rwanda rutari mu bihugu bi- bimeze nabi cyane kuko usanga nk'uburundi bageze ku icumi n'ibice eh, ku nzu twishyurwa neza muri tanzania bageze ku munani n'ibice eh, hafi bitanu aho tu- aho turi naho si heza tugomba guharanira buri gihe ku- kugira nibura kuri gatanu ku ijana inguzanyo zitangwa zose umubare uko ungana wose nibura gatanu ku ijana nk'uko beneri eh, cyangwa se banki nkuru y'igihugu biteganya nubwo abatishyura inguzanyo mu rwanda bakiri kuri karindwi n'ibice bibiri ku ijana urwego rw'isi ho rusaba ko byibura inguzanyo zitishyuwe zitagomba kurenza gatatu ku ijana abakoze ubushakashatsi bagasaba ko amategeko yavugururwa abantu bambuye ibigo by'imari amafaranga ari munsi ya miliyoni eshatu bakajya baregwa mu bunzi aho kujyanwa mu nkiko z'ubucuruzi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa karindwi mu gihumbi magana umunani mirongo cyenda na gatatu dr daniel hale williams yari ku izamu mu bitaro byo mu mujyi wa chicago byitwa provident noneho bahazana byihutirwa cyane umusore w'umwirabura witwa james cornish bari bateye icyuma mu mutima wakomeretse james cornish yavaga amaraso menshi cyane ari hafi kuvamo umwuka muganga williams yarirukanse amwitaho afashijwe n'abandi baganga bazi ibyo kubaga batanu yamufunguye igituza agera ku mutima arawudoda james cornish yamaze ukwezi n'igice mu bitaro arakira neza aritahira aragenda yiberaho usibye inkovu nini yonyine gusa yari afite mu gituza nta kindi cyerekanaga ko yabazwe ni ubwa mbere mu mateka y'isi bene icyo gikorwa cy'ubuvuzi cyari kibayeho usibye ko cyari n'icya mbere cyinjiye nanone mu mateka kubera ko muganga daniel williams yari umwirabura iri ni ijwi ry'amerika ikiganiro amerikana kibagezaho ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo dr daniel williams yavutse ku itariki ya cumi n'umunani y'ukwezi kwa mbere mu gihumbi magana umunani mirongo itanu n'umunani niwe mwirabura wa mbere wo muri leta zunze ubumwe za amerika wize ibyo kuvura umutima yabyize muri kaminuza yitwa chicago medical college ahakura impamyabushobozi ihanitse mu gihumbi magana umunani mirongo inani na gatatu ubwo yari afite imyaka mirongo itatu y'amavuko icyo gihe abaganga b'abirabura ntibari bafite uburenganzira bwo kuvura mu bitaro ibyo ari byo byose byo mu mujyi wa chicago kubera ivanguramoko byatumye dr williams yishingira ibitaro bye bwite abyita provident hospital nibyo bitaro bya mbere na mbere byari bishinzwe n'umwirabura muri leta zunze ubumwe za amerika ariko byabaye n'ibitaro bya mbere mu mateka byatangiye kuvura buri muntu wese bitavanguye amoko nyuma dr williams yashinze n'amashuri y'abaganga n'abaforomo b'abirabura arenga atanu kugera ubwo muganga williams yavuraga james cornish abahanga bose bavugaga ko kubaga umutima w'umuntu bidashoboka kandi kugeza icyo gihe nanone nta muganga n'umwe wari waratinyutse gusatura igituza cy'umuntu urwaye dr williams yabikoze adafite n'ibikoresho nk'iby'ubu nta reyoyikisi zabagaho ngo zimufashe kureba neza uko igikomere cy'umutima wa james cornish cyari kimeze nta antibiyotike yari afite nta bushobozi buhagije bwo gusinziriza umurwayi ugomba kubagwa bwariho nta maraso yo kongerera umurwayi dr williams yari afite ariko yafashe icyemezo kidasubirwaho cyo kubaga james cornish kandi arabishobora bityo ku buryo bw'agatangaza abafunguye amarembo mu buvuzi bw'umutima umujyi wa chicago nawo winjiye mu mateka utyo uba icyitegererezo cy'abaganga bazobereye mu buvuzi bwo kubaga dr daniel williams yitabye imana ku itariki ya kane y'ukwezi kwa munani mu gihumbi magana cyenda mirongo itatu na rimwe yari afite imyaka mirongo irindwi n'itatu y'amavuko inshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije mbashimiye cyane ko mwagiteze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ariko imbere yaho reka mugenzi wacu aloyisi bigirimana twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushyikirije aloyisi
umwe mu bari muri bya biganiro biriko bibera ivyene ku kibazo c'ibigwanyisha uruho nyanganda yavuze ko ibiganiro na irani vyigijwe inyuma ngo ariko bubaye ubwa nyuma ariko naho biruko intumwa za irani muri ivyo biganiro zivuga ko atamatariki ntabanduka akwiye gushigwa ko mu gihe Mary Harf umuvugizi w'intumwa zaserukiye leta zunze ubumwe za Amerika yavuze ko Amerika itewe umutima uhagaze n'ukuntu ibiganiro bisa nuko ataco bishikako ubugiriki busa nuko bufise amahirwe ya nyuma yo kugira ico buhinduye mu by'ubutunzi imbere y'inama y'ibihugu mirongo ibiri n'umunani bya buraya bikoresha ifaranga ero iba kuri uyu wa mungu uza minisitiri wa mbere w'ubutaliyano mateo renzi yabwiye abamenyeshamakuru kuri wa kabiri ko iyo nama izo bihambaye ku bugiriki aribwo burindiriwe ko inyishu iyo nama yo kuwimana ikazobera muri icyo gihugu nyine cy'ubugiriki mu ntumbero yo gukomeza ubucuti hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na vietnam perezida barack obama yakiriye mu biro vyiwe kuri wa kabiri umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'abakominisite wo muri vietnam uyu mutegetsi azwi ku izina rya nguyen pfu trong agize urwo rugendo inyuma y'aho bahimbaje imyaka mirongo ine haheze intambara yo muri vietnam muri rwa rugendo arimwo mu mugabane wa amerika y'ubumanuko papa francis ahamagarira abanya ekwateri bose kugira ubumwe mu byo bizera no kwamamaza muri uyu mugabane w'isi ukwizera kw'ishengero rya katolika ikiromani papa francis yabwiye abari aho ko mu gihe isi yigabuye bivanye n'intambara ubugizi bwa nabi bwabaye bwinshi ukwikunda abanyakatolika ngo bakwiye kuba icyo yise abubatsi b'ubumwe bakazana ibyizigiro mu bantu babo uwo mwungere wa ekereziya katolika ategekanya kujya muri boliviya kuri uyu wa gatatu ku wa gatanu naho aje muri paragwe muri afganisitani naho abategetsi ba pakisitani baremeza ko intumwa za afganisitani zagiranye ibiganiro n'indogozi z'abataribane kuri wa kabiri i isilamabade ivyo kandi biremezwa nabo ku kirimba ca perezida wa afganisitani ariko ngo nta kiramenyekana ku biriko biraganirwako
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari twabateguriye aha niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.